Iri ni ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'Amerika twarahinze utwo tugori tugiye gusesha agakoma dushake uduhungure duteke ubu ngubu sinkirya rimwe ku munsi bitewe n'uko ibigori turejeje turimo turasarura ubu rero muri iyi minsi kubera nyine ibigori byeze agakomamo karaboneka ubugari tukajya gushesha bukaboneka abo ni bamwe mu baturage batuye intara y'uburasirazuba mu rwanda bavuga ko batagifite ikibazo cy'inzara kuko bagize umusaruro mwiza iyi nkuru n'izindi zirimo amakuru y'imikino na siporo mu karere turayigarukaho mu kanya gato reka duhere amakuru yacu kwavugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na aloise bigirimana urakoze edi tuyohere mu gihugu kibanyi urunani rw'abakatolika rwatanguye imyiyerekano yiyamiriza perezida joseph kabila rwasabye jo kumunsi w'imana umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu kongereza inguvu mu kugira uruhara mu itunganywa ry'amatora atekanijwe ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwandiko barungikiye antonio guterres urwo runani rusaba oni kongereza uburyo iha igisata cyaryo monisco mu gukingira abasivile mu kiringo cy'imbere hamwe n'inyuma y'amatora urwo runani rusaba guterres ko itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa kane kuza wowe umunsi leta ya kabira ishyira mu ngiro ingingo za politike zorohereza ubuzima bw'abanyagihugu nko kurekura abafungiwe ibya politiki gukuraho imitayi y'ubutungane ikurikirana abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abanyepolitike bahunze igihugu biyemeje kandi ko bagiye guhagarika imyiyerekano gushyika ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa kane ariko kandi ngo bazoyibandanya inyuma y'iryo sango mu gihe babona ko leta idashyize mu ngiro ibyo bayisabye abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba boko haramu muri nigeria barishe abarobyi batanu mu izinga riri mu kiyaga cade babahoye gutanga amakuru y'ahari abakobwa barenga ijana bo mu gisagara cya dapuci banyurujwe mu kwezi guheze nk'uko byashyikirijwe n'umukuru w'abo barobyi ku bwiwe icyo gitero cyari gitumbereye kugabisha abanyagihugu baba muri ibyo bice bariko barafasha kurondera abanyeshuri banyurujwe mu kwezi guheze n'abakekwa kuba abarwanyi ba boko haramu mwibuke ku igenekerezo rya cumi n'icyenda ukwezi kwa kabiri boko haramu yanyuruje abakobwa ijana na cumi bafise urugero rw'imyaka iri hagati ya cumi n'umwe na cumi n'umunani aho bari ku ishuri mu gisagara cya dapuci ni muri leta ya yobe ihana urubibe n'igihugu cya nigeri ishyirahamwe mpuzamakunguoni ribikishije ku gisata cyaryo kijejwe iterambere PNUD ryarashikirije ko ryiyemeje gufasha mu itegurwa ry'amatora rindiriwe mu kwezi kw'indwi kuza mu gihugu cya zimbabwe mu kiganiro yahaye amenshi amakuru ku munsi wa gatandatu inyuma y'urugendo rw'iminsi itatu yarimwo muri zimbabwe ashim steiner arongoye PNUD yemeye ko oni igiye kubandanya ifasha mu nteguro y'amatora no mu twigoro two kunagura ubutunzi bw'igihugu cya zimbabwe steiner yamenyesheje kandi ko mu mwaka uheze onu yahaye zimbabwe imiliyoni amajana n'icyenda z'amadolari y'abanyamerika yo gufasha mu gisata cy'amagara y'abantu intwari ibereye n'ihindagurika ry'ibihe ku munsi wa gatandatu perezida munangagwa yarongeye ariyemeza ko azotunganya amatora azokwizerwa na bose kandi atanumwe azokumira ibiharuro mu byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo ku imana mu burusiya bivuga ko perezida vladimir Putin yatsindiye iyindi manda ya kane ku butegetsi ku majwi arenga mirongo irindwi n'atanu ku ijana y'abitabiriye ayo matora abanyagihugu ba baba imiliyoni ijana n'icyenda rero nibo biyandikishije gutora alexei navalny arongoye abatavuga rumwe n'ubutegetsi yarakuwe mu higanwa inyuma y'aho yagirijwe ko yanyuruje amafaranga mu kwezi kwa cumi na kabiri naho imyaka itanu yo gufungwa yari yaciwe atabaye akifungwa Navalny yavuze ko ivyo vyagirije vyari bifise intumbero ya politike kugira abuzwe guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu Putin rero amaze imyaka cumi n'umunani mu bibanza by'uburongozi bikomakomeye mu Burusiya kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na n'icenda Putin yarakurakuranywe mu myanya y'umukuru w'igihugu araba mbere n'umushikiranganji wa mbere umunyepalesitina yaracumiswe atako yica umupolisi yaracumise atako yica umupolisi wa israel ku munsi w'imana ejo mu gisagara ca kera ca yeruzalemu imbere yuko nawe yicwa n'igipolisi ivyo bikaba vyashikirijwe n'abategetsi b'ico gihugu ejo ku munsi w'imana abajejwe umutekano muri israel babwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ko uwo mwicanyi yarazwi kw'izina rya abdel hamane fadele yari umunyepalesitina yamuka mu ntara ya sijorudaniya ubwo bwicanyi bwabaye inyuma y'iminsi ibiri uwundi munyepalesitina agonze yongera arica abasirikare babiri ba isirayeli akomeretsa abandi babiri mu buraruko bwa sijorudaniya nk'uko amakuru ava mu gisagara ca isirayeli abivuga mu kurangiza barenga abantu barenga igihumbi baragize urugendo ku murwa mukuru Rio de Janeiro muri Brezil ku munsi w'Imana ejo biyamiriza iyicwa ry'umushingwamanza w'umwirabure akaba n'uwaharanira agateka ka zina muntu izina ryiwe ni Marielle Franco
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugerejweho na Aloise Bigirimana amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abaturage batuye hafi y'umupaka uhuza uburundi na tanzania bo mu ntara ya rwigi bashimishijwe n'amakuru y'uko hari isoko mpuzamahanga rya kijyambere rigiye kubakwa muri tanzania hafi ya komine gisuru yo muri rwigi icyakora barasaba ko hakwihutishwa igikorwa cyo kubaka umuhanda ku mpande zose kugira ngo imodoka zizabone kuhanyura hameze neza ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel d'antoine nsabimana iyo soko mpuzamakungu izokubakwa hitwa ku mukarabyi zone mabamba disitirigiti ya kibondo intara ya kigoma mu gihugu cya tanzania ni kilometero cumi na bine uvuye ku mugwa mukuru wa komine ya gisura intara ya ruyigi ni isoko rizoba rifise inyubako zikwije ibyangombwa kugira ngo ribe isoko mpuzamakungu lewis pitabura arongoye disitirigiti ya kibondo aratubwira ibijyanye n'iryo soko tunaanzia soko la tugiye gutanguza isoko mpuzamakungu ku mukarazi ku mupaka twararonse amahera turatangura kubaka mu minsi mike gushika mu kwezi kwa cumi na kabiri tuzoba twajije kubaka murahawe ikaze rero dukorere urudandazwa hamwe kufanya biashara kwa pamoja abadandaza b'abatanzaniya n'abadandaza b'abarundi bose barashima umuzo w'iryo soko mpuzamakungu ku mukarazi kuko bavuga ko rizofasha abadandaza b'impande zose gutera imbere Emmanuel Juma ni umudandaza w'umutanzaniya wo muri zone Mabamba disitirigiti ya Kibondo intara ya Kigoma akarusho karoba kariho kuko hari ibintu toshobora kubironka hafi ngaha mu gisuru lakini ibibaza kubaho barya bava mu ruyigi mu gitega mu bujumbura ndazi ko bazoca babaho ko tuzoca tubiroka ku burahisi nawe adrien umudandaza akorera mu ntara ya rwigi nawe nyene abona ko abadandaza b'abarundi bazoca boroherwa kurangura gutyo n'umuguzi akarongera koyoko urumva ka gahohotero twaraduhurira hariya mu mayira ntikazoba kakiriho kuko tuzaba turi hafi kuyo soko mpuzamakungu umuntu arogura ibidanzwa agaca yijija bukiriwe ata rugendo runini arinze gukora mu gihugu cya tanzania naho bashima umuzo w'iryo soko impande zose babona ko ibarabara ryobanza gukorwa kugira ngo imiduga ipakira ibidandaza ibijyana ijya nino ironka inzira imeze neza emmanuel juma ni umudandaza w'umutanzaniya amajyambere yandi amayendereo yose yaragabaho kubera ibarabara nayo riracyangiye amayendereo kubaho ko ibarabara itariho ibintu biraguma biduga kuri icyo kibazo kijyanye n'ibarabara lewis pitabura arongoye disitirigiti ya kibondo intara ya kigoma avuga ko ku ruhande rw'igihugu cya tanzania bamaze kwitegura kandi ibikorwa bigeze kure Upande wa kule ku sisi ruhande rwacu turiko turakora ibijyanye n'amabarabara ni ukuvuga ibarabara riva gakonko reka tuvuge nyakanazi gusiga gakonko ni ikaburimbi hanyuma ubu tugire tangure ibarabara ry'ikaburimbi riva ikibondo gushika umupaka imabamba dusaba rero no ku rundi ruhande ko ico kibazo bagishikiriza mu nama nshingamateka biyumvire bakora ikaburimbi kugira ngo urudandazwa rugende sasa neza walifikirie kwamba wajenge katika kiwango cha lami ili si kwamba bara- na, eh, biashara sasa iende vizuri.
ku ruhande rw'uburundi buramatari w'intara ya ruyigi hano umupaka n'igihugu cya tanzania ku ruhande rwa zone mabamba amenyesha ko ico kibazo bagifashe nka nkama hasani abudari arongoye intara ya ruyigi atangura yemeza anashima umuzi w'iryo soko mpuzamakungu ku mukarazi akagira akavuga ico bariko barakora ku kibazo kijanye n'ibarabara ibidandazwa bizova za Dar es Salaam zikava za Gahama ah, hanyuma bigashika mu aho imukarazi mabamba hafi yo mu gisuru hama barundi nabo bakaza kubitora batarinze kugira ingendo ndende eh, bakadusaba muga yuko bo bariko barakora ibarabara riva eh, zishika ikibondo rivuye nyakanazi rigacika konko yuko natwe twogerageza tukarondera ibarabara riva aho imabamba ku mupaka rigashika mu gisuru rigashika no ru- mu rusengo ivyo navyo tukaba ari ibintu tuzotura indongozi zacu abatukurira naho iryo soko riko riraza abadandaza b'abarundi bavuga ko amahera y'amarundi adasubiriye kuduga agaciro bikigoye kurangurira muri tanzania kuko baca barangura menshi bigatuma bazimba abaguzi abadandaza b'abatanzaniya bobo bavuga ko babironkeyemo akarusho kuko baranguye mu burundi bagashora muri tanzania barangura make bigatuma bunguka kuko bashyize mu gihugu cya tanzania baheza bakagurisha ku giciro gito umuguzi w'umutanzaniya akaba ari we ahungukira tuwe dusuma ino ibintu biba bei ya kawaida kwa sababu hii chenji ichenji iri hasi yani ichenji iri hasi hariya turaronka muko turonka ifaida ku ichenji
uvuye murigurisha gute murigura gute iri rundi iri rundi ubu turigura ijana na cumi na gatanu yani mia kumi na tano Eh, izo cumi na zitanu nizo karusho mu gisuru mu ntara ya rwigi ni mu buseruko bw'uburundi fidel antoine nsabimana ijwi rya amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
tuve mu burundi tunyarukire mu rwanda nyuma y'igihe abaturage bo mu mirenge inyuranye yo mu ntara y'iburasirazuba bavuga ko bugarijwe n'inzara ubu noneho abaturage baremeza ko imibereho yabo yahindutse kuko imvura yaguye neza bakaba bejeje ibigori umunyamakuru w'ijwi rya amerika sumta kaboyi yavuganye na bamwe muri abo bahinzi batuye intara y'uburasirazuba twarahinze utwo tugori tugiye gusesha agakoma dushake uduhungure duteke ubu ngubu sinkirya rimwe ku munsi bitewe n'uko ibigori turejeje turimo turasarura ubu rero muri iyi minsi kubera nyine ibigori byeze agakomamo karaboneka ubugari tukajya gushesha tu- bukaboneka ubu ntabwo kirya rimwe ku munsi none uswe urya kabiri ntabwo nkirya rimwe ku munsi ubu rwose muri aka kare muri aka gace cyane cyane by'umwihariko aka kagari k'umukamba ubu nta kibazo gihari pe
inzara yacogoye tumeze neza cyane iyo umuntu arariye ibigori burya ibigori bikomeza mu nda urakora paka bukira abana abaturage bo mu mirenge ya kazurukumbe ndetse n'umurenge wa kibungo yose yo mu karere ka ngoma mu ntara y'iburasirazuba babwiraga radiyo ijwi rya amerika ko ubu batandukanye n'inzara yari imaze iminsi ibugarije nyuma yo kweza ibigori aba baturage bavuga ko nubwo bejeje ibigori ku bwinshi bisa nk'aho babirya byonyine gusa ngo bamenye uburyo bwinshi bwakoresha babiteka unywamo igikoma ukabisheshamo umutsima tukabiryamo imvungure iyo utariye imvungure saa sita urya ubugari nimugoroba none hejuru ukazanywa iki ku gikoma turarya ibigori gusa nubwo ari byo biryo bihari ariko ukurikiye ibiryo birahari pe usheshamo kawunga hari uburyo babikobora bakarya umuceri kandi n'ubonye kubera biba byeze ni ukuvuga ngo niba wejeje nk'umufuka ufite gukuraho nk'imifuka nk'ibiri ugakuraho umufuka umwe ukagura utundi tuntu njyewe urebye nikundira ubugari bw'akawunga uwagize amahirwe yo kubihinga pe nta kibazo afite cy'inzara ubwo ako gakoma ukagenda wakabona ugashaka udushaka ukavangamo ugaha umwana saa sita ushobora guteka ubugari bukaba bwinshi ukaza kubusubiraho na nimugoroba wenda ugahindura indisho aba baturage bavuga ko nubwo bameze neza muri iki gihe ariko bisa nk'ibitazatinda kuko amezi ari imbere bashobora kuzongera guhura n'inzara buriya ubundi iki gihe nubwo utwo tugori tweze hari kino gihe cyo mu kwezi kwa kane utu turyo tuba tumaze gushiramo nibwo hongera hagacamo akandi kantu nanone akandi kantu kakazongera gucamo mu kwezi kwa cumi n'abiri kwa cumi n'abiri kabiri n'ukwa cumi na kumwe ubu tugiye kwinjira andi mezi nibuze kwa kane kwa kane nako kuraba kumeze nabi mbese ubu muhumetse ukwa mbere n'ukwa kabiri nibwo navuga ngo mwari mumeze neza kuko byo imyaka iyo yeze nibwo abantu barya nka barya kabiri muri rusange ni hafi ya bose nose abenshi barya bavuye gukorera hanze bakarya bavuye guhinga hashize igihe kinini mu ntara y'iburasirazuba cyane cyane mu turere twa kirehe ngoma na kayonza havugwamo inzara kugeza ubwo mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu humvikanye bamwe mu baturage basuhukira mu bihugu bihana imbibi n'u rwanda abandi bagenda bahabwa imfashanyo na leta nubwo abo baturage bavuganye n'ijwi rya amerika ariko batangaza ko umukiro bafite bashobora kutazawutindana ko ibigori bejeje aribyo barya byonyine nanone bafite icyizere ko niyo bakongera guhura n'inzara yaba ari iy'akanya gato kuko babonye imvura ihagije mu minsi iri imbere bakashobora kongera kweza asumta kaboyi ijwi rya amerika akarere ka ngoma intara y'iburasirazuba bw'igihugu
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu rwanda umunyamakuru w'ijwi rya amerika claude munyandinda niwe wayaduteguriye mu mupira w'amaguru ejo bundi kuwa gatandatu ikipe ya aprfc yari ihagarariye u rwanda mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika ku byo la confederation yasezerewe na joliba yo muri mari umukino wo kwishyura wabereye kuri stade national amahoro i Remera APRFC yatsinze Joliba ibitego bibiri kuri kimwe ku munota wa cumi w'umukino ikipe ya Joliba yafunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe na Siaka Bakayoko imibare ya APRFC yahise ikomera kurushaho kuko icyo gihe yasabwaga gutsinda ibitego bitatu kugira ngo ikuremo Joliba Jihad Bizimana yatsindiye APRFC igitego cya mbere ku munota makumyabiri amakipe ajya kuruhuka yombi anganya igitego kimwe kuri kimwe mu gice cya kabiri APRFC yakoze iyo bwabaga kugira ngo yongere umubare w'ibitego rutahizamu nshuti innocent yatsinze igitego cya kabiri ku minota mirongo irindwi na gatandatu umukino warangiye gutyo ku giteranyo cy'imikino yombi ubanza no kwishyura amakipe anganya ibitego bibiri kuri bibiri ku mukino ubanza joliba yari yatsinze aprfc igitego kimwe ku busa ibamako muri mari umwe mu basesenguzi b'imikino mu rwanda asanga icyatumye aprfc ititwara neza kwa gatandatu ari igihunga no guhuzagurika byaranze bamwe mu bakinnyi bayo nitwa mutabazi fisi nk'uko dusanzwe dukorana ibiganiro aperi urebye mu by'ukuri aperi uburyo yatangiye umukino ntabwo yatangiye umukino neza nk'uko umuntu yavuga ko nk'ikipe iri iwayo burya ikipe iri iwayo iyo itangiye ampurisi ifite umwenda w'igitego nka kuriya yatsindiwe hanze ikipe ya aperefuse yagombaga gushyiraho igitutu cyane gikomeye ariko byaje kudutungura siko twabibonye batangiranye imbaraga nkeya ku buryo wabonaga iriya kipe yo muri mari bari abantu b'abasore cyane bafite ibigango ku buryo aperi bayempoje umupira wo hejuru ugasanga aperi nayo ifite igihunga utamenya aho kiva ukabona baracyahuzagurika ku buryo twavuga nk'igitego ukuntu cyabonetse bya bintu by'uburangare bw'abadefanseri ubuze igihunga uvuga no guhuzagurika nyamara APRFC mu minsi ishize iherutse kuzana abatoza babiri b'inararibonye abatoza bafite n'amateka ku mugabane w'uburayi batwaye n'igikombe cy'umugabane w'uburayi ku makipe yabaye iya mbere twavuga ko nta gisubizo kirimo kuboneka ntabwo twahita tuvuga gutyo ngo nta gisubizo gihita kiboneka ariko ntabwo munyandinda nk'uko ubizi ntabwo umwana ahita akura ngo ahita agenda bari abazungu ni abazungu baje vuba ngira ngo nta ni uyu ni umukino wa kabiri ntabwo navuga ngo hari byinshi wenda bari bamenya icyo twavuga kuri bari abazungu bo ni abantu bafite experience mu by'ukuri ariko ntabwo twahita tuvuga ngo dans deux semaines cyangwa dans une semaine urahita ubona itandukanyirizo hagati y'umuzo y'abazungu na- n'abatoza bo mu Rwanda bari basanzwe batoza APRFC muri iyi myaka ya vuba ikipe y'abasirikare b'u rwanda aprfc kuva yahindura icyerekezo igahitamo kudakinisha abakinnyi b'abanyamahanga ikunze gusezererwa itarenze umutaru mu marushanwa yo guhatanira ibikombe bya afurika ku maklebe bamwe mu bakunzi b'ikipe ya aprfc bavuga ko iyi gahunda nshya yo gukoresha abakinnyi b'abanyarwanda gusa idashobora gufasha ikipe yabo kwitwara neza aba bemeza ko nubwo aprfc ifite abakinnyi bagaragaza impano ikomeye nka jihad bizimana prince buregeya muhajiri hakizimana na bagenzi babo badashobora kugera ku bigwi nk'iby'abakuru babo baba babanjirije barimo ba Didier Bizimana, Masudi Juma, Titus Murama, Joseph Bwarya, Miri Hassan, Papi Fati, Max Rengo n'abandi. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
naho amakuru ya siporo n'imikino mu burundi twayateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nziko banyanka umugwi w'umupira w'amaguru olympic star warakuwe mu higanwa rya afurika ryo guhiganira igikombe cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika kafe n'umugwi al hilal obed wo mu gihugu cya sudani mu rukino rwo gusubiza ku munsi wa gatandatu abanyasudani batekereye abasore ba olympic star wo mu ntara ya muyinga ibitsindo bitandatu ku busa umumenyeshamakuru w'inkino rashid alfred asanzwe ari umumenyeshamakuru kuri radiyo rema fm bujumbura yatangajwe n'ingene umugwi olympic star watsinzwe ibitsindo byinshi muri urwo rukino rwo gusubiza yabwiye ijwi ry'amerika igituma imigwi ya lidia ririke burundi sport for africa na olympic star yakuwe hakiri kare mu mahiganwa ya afurika iyo kintangaza si ugutsindwa ahubwo kintangaza gusa nuko batsinzwe ibitsindo byinshi gushika naho bajya kuruhuka abasudani bo muri al hilal al Obeid baf- bafise ibitsindo bine ku busa ndetse nagize amahirwe yo kubona urukino rwabereye ingozi twahuje imigwi uko ari ibiri umugabo barubonye baba barambwiye bati ni ukuri abasudani n'ibyo ni barebare umugabo umupira bakina ni umupira usanzwe nta kuvuga ko hari ibitangaza birimo uyu mugabo rero ntibintangaza ukundi ni uko gusa harya umupira wacu urabye neza ugasasangura neza usanga ko umupira wacu wasubiye inyuma cyane rwose urabye nibo dushitseko urwego dushitseko ukaraba ingine imigwi yo mu cyicaro cya mbere cya Primus League shampiyona national ni ukuri usanga twarasubiye inyuma cyane rwose hariho n'imigwi usanga yaragiye kuvoma abakinnyi bashasha mu nzego zo hasi za kadeya bari bafite imyaka cumi n'indwi mu cyicaro cya kane mu cyicaro cya gatatu kugira basubirize abandi basubirire abakinnyi bagiye mu rwanda bagiye muri tanzania bagiye mu bihugu bibanyi bya kenya bya uganda n'ahandi umumenyeshamakuru yabunyoye mu byo kumenyesha amakuru y'inkino afise icyo asaba cokorwa kugira ngo umupira w'amaguru mu burundi ugarukigwe harya ntitwihende umupira ni uburyo utagira uburyo ntacyo uzoshikako nk'uko kwacu nyine tumeze leta nabo a- abantu bose bajejwe kurongo umupira w'amaguru ngaha mu gihugu cacu ntibakwakwanya baraba ukuntu bagira imigwi yacu iraha ihanzwe n'ubukene butagira ingano n'abakinnyi turera bagakura abakinnyi rero bafise n'impano ntiwashaka mugabo amaherezo barindira kujya ahandi ni nk'umuntu urima ntusarure ushatse kuvuga yuko ryatezwe ko rwanda sponsoring igihuja mu ngiro ego twarasemereye imyaka n'iyindi mbere baratwizeza bavuga bati iryo tegeko menga ryarasinywe eh, riri hafi yo gushyirwa mu ngiro mugabo imyaka irahera iyindi igataha eh, n'ubu turacari muri ibi nyine kwizera yuko iryo tegeko rizoza rigashyirwa mu ngiro umwanya wose iryo tegeko ritazaba rishyizwe mu ngiro ni ukuri tuzaba tukiri mu bukene nk'uko turamura abakinnyi bacu beza mugabo baruhire kujya hehe mu bihugu bibanyi cyangwa ahandi mu rukino rwa mbere matale rwabereye mu ntara ya ngozi imigwi olympic star na al hilal obed yari yanganije ubusa ku bundi umupira w'amaguru kandi ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze mu mpera z'indwi twari turangije ku munsi wa mirongo ibiri na gatatu ku munsi wa gatandatu habaye inkino zitanu kuri stade y'i buganda igihe cy'isaha umunani hatanye mu mitwe atletico olympique na legiones atletique yose y'i bujumbura atletico olympique watsinze legiones atletique bibiri kuri kimwe kuri iyo stade nyine y'i buganda igihe cy'isaha y'icumi delta star wo mu gatumba wanganije na buja city wo mu gisagara ca bujumbura kimwe ku kindi kuri stade rukundi ngozi mesaje ngozi watsinze interstar w'i bujumbura ibitsindo bibiri kuri kimwe kuri stade y'igitega egle noir w'imakamba watsinze mesaje bujumbura ibitsindo bibiri kuri kimwe mu ruyigi naho flambo doreste watsinze musongati w'igitega igitsindo kimwe ku busa ejo kw'imana naho habaye inkino zibiri kuri stade rukundi ngozi ngozi city wakiriye vitaro w'ibujumbura urwo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi igitega naho flambo du centre wo muri iyo ntara watsinze leliere w'ibujumbura bibiri ku busa inkino za demifinale na finale za volleyball ku rwego rw'igihugu ku bahungu no ku bigeme ntizabaye mu mpera z'indwi twari turangije nk'uko byari byitezwe amakuru ava mu barongoye federasiyo ya volleyball akavuga ko habaye ikibazo cy'uburyo izo nkino zungururijwe ku magenekerezo ya mirongo irindwi na kane na mirongo irindwi na gatanu kuno kwezi kwa gatatu nyine turimwo bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
ijwi rya amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
umuyobozi w'ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga usaid ambasaderi mark green na minisitiri w'iterambere mpuzamahanga w'ubwongereza penny mordaunt batangaje bwa mbere na mbere mu mateka ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na cumi n'umunani umushinga w'igitangaza humanitarian grand challenge wo kugoboka abari mu kaga witwa creating hope in conflict ni ukuvuga gutanga icyizere mu bihe by'intambara uyu mushinga uhuriweho na guverinoma z'ibihugu bitandukanye ugamije gushishikaza abantu bafite ibitekerezo byo guhanga imigambi mishya aho ariho hose ku isi mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abanyantege nke n'abari ahantu hagoye kugera mu bihe by'intambara uzagira ingengo y'imari y'amadolari miliyoni cumi n'eshanu muri iyi myaka itanu iri imbere ugenewe abikorera ku giti cyabo bashobora kugeza ku bari mu kaga amazi meza n'ibijyana n'isuku ibirebana n'ingufu nko kubamurikira no guteka amakuru ashobora kubafasha mu birebana n'ibyihutirwa mu buzima bwabo iby'ubuvuzi n'imiti n'ibindi nkenerwa byose bifasha abazahajwe n'intambara abantu bagera kuri miliyoni ijana na mirongo itatu n'esheshatu bo mu bihugu makumyabiri na bitanu bitandukanye bakeneye imfashanyo za vuba nyamara kimwe ku ijana kitanagezeho neza mu mfashanyo z'ubu nicyo cyonyine gishyirwa mu byo guhanga ibintu bishyashya humanitarian grand challenge iteganya gutera inkunga igera ku madolari ibihumbi magana abiri na mirongo itanu imishinga iri hagati y'icumi na cumi n'itanu yo gutanga imbuto zo guhinga n'indi nkunga igera ku madolari miliyoni imwe imishinga iri hagati y'ibiri n'ine yo guhindura no gutunganya neza ibintu bisaruwe no guha ingufu zirambye ibisubizo byerekanye impinduka koko uyu mushinga ni uwa cumi wo mu bwoko bwa grand challenge utewe inkunga na usaid n'abafatanyabikorwa bayo kugeza ubu batanze inkunga y'amafaranga n'inama ifite agaciro k'amadolari arenga miliyoni magana atanu ku bantu bahanze ibishya barenga magana ane na mirongo itanu mu bihugu mirongo irindwi bitandukanye leta zunze ubumwe za amerika ifite ishema ryo gukorana n'ubwongereza abafatanyabikorwa mpuzamahanga banyuranye n'abahanga ibishya ku isi yose mu rugamba rukomeye rwo kurengera ubuzima bw'abantu bari mu kaga k'intambara
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwarimu duteze amatwi tugeze ku musozo w'igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo mu izina rya bagenzi banjye ndabashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro uwabishyize hamwe ni fatuma alimasi karara amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na aloyizi bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.